Evariste Ndikobanyanka alverana cedric niwe bariko baramfasha mu bw' ivyuma kaze murano makuru mu kirundi agizwe n'ingo nkuru nkuru zikurikira mu gihugu tungane bunganisha bose butubahirijwe ingaruka ziba nyinshi nk'abanyagihugu batiyumva mu gihugu abandi bagahitamo bukivamwo bishobora kandi guteza umutekano muke bivugwa na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme mu gihe buri gerekerezo rya mirongo ibiri ari umunsi wahariwe ubutungane bunganisha kumenyesha umushikiranganji w'indero amenyesha ko ari ngombwa ko umwaka w'icumi ugaruka mu ninganizo y'amashuri kugira akanovera k'indero kagaruke francois derimana yabishikirije mu ndwi irangiye mu kiganiro caremeshejwe kw'iradiyo y'igihugu na radiyo nderagakura abatunze ingendeshwa zinywa igitoro kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatatu mu gisagara ca ngozi ngo ntibaronka igitoro kubera ko kiboneka kenshi ku minsi ya kane bagasaba ishirahamwe rijejwe ibitoro sopebu guhinyanyura igakuranya iminsi kugira ngo abatunze ivyo vyuma bose bashikirwe muri bucanahandi bukuruno wa gatanu murano makuru tugaruka ku ngaruka mbi na nziza ku magara y'abantu ziturutse ku micafu ivugwa ku mubone muri zone ya buterere sangwe kazi
isanganiro iradiyo iduhuza
amakuru tuyahere mu gisata c'ubutunganije ramwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo parseme ribona ko mu Burundi ubutungane bunganisha bose bugoyagoya Faustin Ndikumana rirongoye akaba yivuze kuri uyu wa gatanu mu kiganiro kubamenyesha makuru mu gihe buri genekerezo rya 200 ruhuma uko umwaka utashe ari umunsi mpuzamakungu wahariwe ubutungane bunganisha bose asigura ko kugira ubwo butungane bukome mbere butegerezwa gushingira ko abarundi bogira uburenganzira bumwe ku vy'igihugu no gusabikanya neza amatungo y'igihugu akongera ko hari umugwi usanga wiziziye ubutunzi bw'igihugu uwundi ugakumirwa tumukurikire ubutungane bunganisha bose ni ubutungane buhagara ku bintu bitatu kugira uburenganzira bumwe ku bintu mu gihugu icya kabiri kugira amahirwe amwe igarite de chance ica gatatu gusabikanya neza ivy'igihugu ivyo bintu bitatu abarundi banyumve ivyo bintu mu gihugu iyo vyananiranye ubwo butungane bunganisha bukavaho igihugu kiba kigowe kibona amahano amwe atarigera abantu mu bisanzwe n'ibindi gihagarako no kugira ngo ndako turabivuga ati ivyo vya igarite de chance bigatuma ubutunzi bwongera mu gihugu busabikanwa neza ntihabe umugumwe wizizira ivy'igihugu ugatunga cane abandi umengo bariko barirukanka ugasanga abantu bangana imbere y'amakori mutanga amakori ugasanga amakori dutanga kugira tu leta ironka uburyo ikoresha bije y'igihugu ugasanga mu kugira les dépenses ugasanga ibifasha ba banyagihugu benshi muri rusangi ntibishigwa imbere hashiga imbere ibiha umugumwe w'abantu uburusho burenze no kwiberaho neza nico gituma uravyire mu Burundi tukagira tubivuga tutiri vyifashe gute urabona neza ko mu Burundi l'economie ico bita dualiste haramaze kuba ico tokwita amastructure abiri hari ico bita structure ya systeme y'abantu bamaze kwiyubaka kubaka neza neza ingene ivyo by'ubutunzi bw'igihugu bigarukira kuri bo abandi umengo bose bazobabanciye aho bose biruka ukamengo nyene biguma biteguga uko kandi n'ibintu yabaje cyane harakwiye kuba andeba mbere sensere kuri ivyo bintu ingene ubutunzi butungana guma ubona umengo ni ibintu vyubaka jewe binanatera kamu leta sonete dararo n'umukuru wa Anderson etat d'uragence sociale twaba igihugu muri iki kibazo ubwo butunzi buguma bukatira mu bantu mu bw'abantu iki byifisera ni iki abandi bose hafi mirongo umunani ku ijana mirongo icyenda ku ijana bariko barazera gutyo none igihugu kizokigwana oro bageze aho ariko barirukanka baba medese b'abaganga baki bose ega niwe bafashe igihugu cya mu nyungu uwo arongoye parsema avuga kandi ko mu gihe ubutungane bunganisha bose butubahirijwe ingaruka ziba nyinshi nk'abanyagihugu batiyumvamwo igihugu abandi bagahitamwo kukivamwo yongera ko bishobora guteza umutekano muke n'ubunyene twumvirize Faustin Ndikumana iyo ubutungane bw'irwo bubuze haca haba ico bita kubura umutekano mu gihugu gradation zinajya marque de justice sociale justice sociale tayi hari biba bishobora gutuma umutekano mu gihugu cyangwa ugasanga abantu kwiyumvamo igihugu cyabo biriko biratangura kujogajoga cyangwa ugasanga abantu ntibi- ntibacifuza gukora ngo bagire imi- bafise ubuhinga n'ubu- n'ubushobozi kaba imana yabahaye impano imana yabahaye ugasanga ntibagishaka kuzikoresha kuko bavuga ati n'ubundi naho nshika imana imana yaguhaye ugasanga kuyikoresha kugira bikoreshe muri icyo gihugu ntawe ushika kubera ibintu mengo birugaye bamwe ba- ama- amakori abaremera agiye ahandi aba yanyuruje bibisanga we ufate deja abantu twatanze amakori hanyuma hagere kubaka amabiro do zone azokorera ba banyagihugu nyene benshi eh aba benshi bari yandeworo iyo structure twese benshi baza ku mazone ati bubakire ubudoridori hajya ayandi reka dukatishe ati mbere abiyubashe mbere banza mubwiye n'abanyagihugu banze bakontribiwe hageze guhana ati "Mm, kirazira kirazira kuko niba ya structure bari muri babandi vyatandukanye bari hajya kirazira guhana depanse biriko ucibonera uca amasoko agira atanga Ama- amahera tuheje gushikana mu kigo cya leta rero ubu hageze gutanga amasoko amasoko agira rihe ivyo ivyo ivyo twokorerwa twebwe kandi mu masoko ya leta ni plus de 70% du budget de l'etat urebagira dukora iko amasoko nayo acahabwa abantu Mbi- babandi nyene umugwi w'abantu amajwi ya faustin ndikumana arongoye ishyirahamwe pariseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo akaba yegeranijwe na mugenzi wacu clovis niyo nkuru mu gisata c'indero naho nawe babwiye mu ncamake y'ano makuru umushikiranganji w'indero amenyesha ko ari ngombwa ku mwaka w'icumi ugaruka mu ndinganizo y'amashuri kugira akanovera k'indero kagaruke françois habyarimana yabishikirije mu ndwi irangiye mu kiganiro caremeshejwe kuri radiyo y'igihugu na radiyo nderagakura uwo mushikiranganji yasiguye ko ariyo nzira ishoboka kuduza amasaha y'inyigisho afatiye ku bitigiri by'abanyeshuri abigisha n'amashuri tumwumviritse twe twavuze tuti ica mbere ni ukugwiza rero umwanya w'ivyigwa mugabo mu kugwiza umwanya w'ivyigwa kwa kundi twebwe twahora twiga kera twiga mu gitondo dusubirayo inyuma ya saa sita ubu ntivyokunda ntivyokunda kuko abana ni benshi ibirasi navyo si vyinshi abigisha ntibakwiye tuvuga tuti rero kugira ngo ico tugitorere umuti imyaka abana biga ibwirizwa guca yiyongera kugira ngo ya masaha twata kubera abana badasubira inyuma ya saa sita duheze duce tuyaronka mu kubigisha umwanya muremure kugarukana umwaka w'icumi ni ngombwa kugira ngo tuduze amasaha abanyeshuri biga hanyuma mbere na ya masaha y'igifaransa ashobore kuduga kubera iki ngomba gushimikira ku gifaransa hariho abafata minenerwe ururimi rw'igifaransa mugabo kubigisha turafata yuko ururimi rw'igifaransa kubera arigo twigishamwo ni ikintu gikomeye cyane rwose Desire yavuze ati umunyeshuri umushyira imbere bikanka ko avuga ibyo avuze nabyo akabivuga nabi kubera ataba yatahuye ibyo biva kuko biva kuri kwa kuntu urujya rurimi bamwigishamwo atagumva n'ibyo bariko baramwigishamwo nimba ari ibiharuro nimba ari biyoloji nimba ari shimi ntaheza ngo abyumve kuko ururimi bariko baravuga ntabariko baravyumva rero tudugije amasaha novuga twigisha tukaduza imyaka twigisha bica bituma turonka umwanya wo kuduza amasaha y'ivyirwa sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro
ano makuru twabateguriye tuyabandanirize mu gisata c'ubutunzi butarebwa inzahabu bungana n'ibiro majana abiri nibwo Burundi bwashoye hanze mu gice ca mbere c'umwaka wa 2025 bukaba bwinjije mu kigega ca leta amafaranga agera ku miliyoni 27 z'amadolari y'abanyamerika mu gihe ayandi mabuye y'agaciro hashowe itoni majana 956 yinjije miliyoni indwi z'amadolari y'abanyamerika Edouard Norma bigenda ko arongoye banki nkuru y'igihugu bashikiriza ko ubutunzi bwifashe mu gihugu asigura ko mu gice ca mbere c'umwaka wa 2026 ibiciro bigumye bimanuka uburundi bushobora gushika ku rugero rwa cumi na rimwe ku ijana yabashikirije kuri uyu wa kane herekanwa uko ubutunzi bwifashe mu gihugu tumwumviritse twabonye yuko umuvuduko w'i- w'iduga ry'ibiciro ku ku isi watanguye gukoroka urabonye kandi eh, nk'uko nabivuze Burundi urahari dukikujwe n'ibindi bihugu hari ibihugu eh, dusangiye umuryango twabonye nabo nyene ko iduga ry'ibiciro nabo nyene yuko eh, ryakorotse turabona yuko iduga ry'ibiciro ico bita taux d'inflation naryo nyene bitanguye gukoroka mbere muri iyi trimestre ya mbere 2026 twabonye yuko tuzoba turi ku icumi na rimwe kwijana naho tutabishikirije neza mu gice ki- kigira kabiri trimestre igira kabiri tuzoba turi ku bice hafi bitanu mbere tu- tukanibaza yuko mu mpera y'umwaka mbere tuzoba turi hasi cane gose inzahabu mu gice ca nyuma c'umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatanu tukaba twagurishije ibiro amajana abiri vy'inzahabu bikaba vyagurishijwe ku miliyoni mirongo ibiri n'indwi n'ibihumbi amajana umunani na mirongo ine na bibiri mbere na, na mirongo icenda nane y'amadolari y'amanyamerika izo ni inzahabu gusa kandi mabuye atari inzahabu haragurishijwe amatoni amajana icenda na mirongo itanu n'atandatu n'uduce cumi na kane akaba yari afise agaciro k'imiliyoni indwi ibihumbi amajana atatu na mirongo itanu na bitatu by'amadolari y'abanyamerika muri ayo o navuze ko mirongo umunani na kane n'uduce tune ku ijana ayo mafaranga amaze kwinjira mu gihugu ni ukuvuga imiliyoni zitandatu ibihumbi amajana abiri na- na gatanu mbere n'amajana atanu na mirongo umunani na kane y'amadolari y'abanyamerika twabwiye mbere nongere ko uko mu byo dushora hanze ntidushora hanze ibi by'ubutare gusa inzahabu turashora hanze n'ubumenyi mwabonye ko mu gice cya nyuma cy'umwaka igihugu cinjije imiliyoni hafi mirongo itandatu z'amadolari z'abajya bagenda kurondera akazi urumva ivyo byose biratuma tubona aka gahenge kariko karaza buke buke no kuri kuri rya soko bita marché de change parallèle kugabanya urugero mfatirwa ko mu byo guhanahana amafaranga to directeur bituma amabanki y'ubudandaji atanga amadeni ku nyungu yorohereza abanyagihugu n'abanyamitahe ivyo bituma umuvuduko w'abiyungunganya wiyongera ivyo bivugwa n'umuhinga akaba n'umwigisha muri kaminuza mu vy'ubutunzi mu gihe ibanki nkuru y'igihugu yaraye igabanuye urwo rugero iruvana kuri cumi na kabiri irushikana kuri cumi ku ijana diyomede n'interetse ahamagarira ibanki nkuru y'igihugu gufata n'izindi ngingo nk'izerekeye kugabanya urugero ibiciro biduga ko kugira hatunganywe neza ivyerekeye ubutunzi diyomede n'interetse Eh, ubwa mbere hoho umuntu yavuga yuko eh, ingingo ya banki nkuru y'igihugu afashe ingingo yo kugabanya loto directeur ni ukuvuga inyungu zatangwa ah, ku mabanki y'ubudandaji kava kuri cumi na kabiri kaja ku bice cumi ku ijana ari ingingo nziza cane kuko banki yahora itanga ayo mafaranga kuri cumi na kabiri eh, banki nkuru y'igihugu iyaha amabanki y'ubudandaji kuri cumi na kabiri urekezo bihatanga ku icumi ku ijana ivyo rero bizotuma amashyirahamwe imiryango nayo nyene igiye gusaba amadeni muri banki z'ubudandaji ko niho amasosiyete amashyirahamwe zebe na bene imiryango niho basabira amadeni ivyo bizotuma rero kumbure ubuye nimba banki z'ubudandaji zatanga nko kuri cumi n'indwi ku ijana ubu ni ukuvuga umuntu abiravye neza baca batanga kuri cumi na gatanu ku ijana canke cumi na kane ku ijana iyo rero usabye ideni eh, kuri inyungu ntoya ni ukuvuga yuko ucuja mu bikorwa byongera umwimbu inkurikizi ya mbere ni uko umwimbu ushobora kongera kuko urumva ko inyungu umuntu azoriha azoba ari nto cane ugereranije niyo yahora ariha ivyo bizoboneka nk'abarimyi bazoshobora guca barima byinshi Ba- rero eh, ivyo ni ibintu bizoca vyibonekeza Ah, na cyane cyane ko muri iki gihe ideni riri ku rugezo runini cyane ugereranije n'ibindi bihugu byo muri aka karere kuko hano usanga ari ibice umunani cyangwa icumi ku ijana twe twari ku rugezo runini cyane kuko eh, iyi banki nkuru y'igihugu yari yashize eh, ku rugezo runini cyane kuko urumva ko ata banki n'imwe eh, y'ubudandaji yatanga inyungu munsi ya cumi na kabiri ubu rero biraboneka ko bazohera ku icumi baduza ariko batazohera ku icumi na kabiri banki nkuru y'igihugu yobandanya iraba n'ibindi biharuro na cane cane nk'ibi vy'ibiduzwa biduga ivyo bita inflation Eh, inflation urabona ngahaye iri kuri mirongo itatu kw'ijana ni ukuvuga ko ari byinshi cyane ko mu bindi bihugu no muri aka karere inflation iri kuri munsi ya cumi na kabiri kw'ijana kumva rero twebwe ibiciro biduga mirongo itatu kw'ijana ku mwaka ni ukuvuga ko brb iteza kugerageza ikagabanura cyane n'iyo inflation kugira ije nko kuri cumi n'umunani kw'ijana cyangwa mirongo irindwi kw'ijana n'ibiburiburi mugabo ntidushobora gutera imbere ibiciro biduga ku mwaka inshuro mirongo itatu kw'ijana ni ukuvuga ko uko inflation iduga uko ibiciro biduga ku isoko ni kugabanura ubushobozi bw'umuguzi bw'umuguzi bw'umwenegihugu ivyo rero co kimwe na to directeur co kimwe na inflation ni ukuvuga ko turindiriye izindi ngingo zofatwa na banki nkuru y'igihugu kugira ivyo biciro bigabanuke na cane cane ko yatangiye kugabanya yo yo to directeur bikaboneka ko no ku isoko bishobora kugabanuka na cane cane ibintu twirimira muri ico gisata c'ubutunzi kandi abatunze ingendeshwa z'inyugitoro kuva ku munsi wa mbere gushika ku wa gatatu mu gisagara ca Ngozi basaba ishirahamwe Sopebu rijejwe ibitoro mu Burundi guhindura ingene imodoka n'amapikipiki bironswe igitoro ku bituro zinywerako bavuga ko barenganywa kuko ari gake cane Ngozi haboneka igitoro muri iyo minsi itatu itangura indwi ariko bakababazwa nuko cama akiboneka mu yindi minsi batarekurirwa kunywesha bagasaba sopebu ko yotuma igira integuro nshasha bamwe banyoye uno munsi abandi bakanywa bukeye gutyo ntihagire abo igitoro kiza inshuro zine canke zitanu ariko ntibaronke na rimwe ni nkuru tubaza Apollinaire Musagara nk'uko biteguye muri iki gihe imodoka amapikipiki na tukutuku zifise imparati ziherezwa n'ubusa rimwe kabiri gatatu na kane zinywesha igitoro kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatatu izi mparati ziherezwa na gatanu gatandatu indwi umunani n'icenda nazo zikanywa ibitoro kuva ku munsi wa kane gushika ku munsi w'Imana abanywesha muri iyo minsi itatu ya mbere rero itangura indwi baridoga ko ibituro vy'ibitoro vyo mu gisagara ca Ngozi mu micunga yaho baronka ibitoro kenshi cyane kuva ku munsi wa kane gutyo bigashika ku munsi w'Imana vyaheze bavuga kandi ko iyo bibonetse imbere yo kuwa kane abari ku munsi wa gatatu ku mugoroba bigatangura gutangwa ku munsi wa kane akidoga rero ko bategera baronka igitoro nk'abo banywesha kuva ku munsi wa kane basaba rero sopebu kuraba irindi tunga itunganywa ryo gutanga igitoro bagatangarira kuko iyo migwi ibiri yoza irakuranwa kunywa bamwe uno munsi abandi ejo buke twarondeye umuyobozi mukuru wa Sopebu telefone yiwe igahamagara mugabo ntihagire uwitaba ingozi Ponari Muzagara Radio Isanganiro
uraca bugacana ayandi mu bidukikije
muri bucana yandi iheruka Norbert Manirakiza umwigisha muri kaminuza ndera bigisha NS akaba n'umushakashatsi mu bijanye n'ibidukikije yarasiguye ko guhema nabi canke kugwara cancer ari zimwe mu ngaruka mbi zishobora gushikira abantu begereye ikibanza gitabwamwo imicafu iva mu gisagara ca Bujumbura aho bita ku mubone muri bucana yandi yuno musi wo muhinga asigura ko ibicafu yegeraniriza kubarizwa muri ico kibanza co kumubone muri zone buterere ishobora guhingurwamwo umwuka wofasha mu guteka canke bagahinguramwo umuyaga nkuba wofasha kwakiriza amatara abanyagihugu bucana yandi ibidukikije na ridigahimbare gutunganya neza imicafu ibora n'iyitabora imwe yose igashigwa ukwayo byufasha mu guhingura ubucafu butabwa mu kibanza cyo kumubone n'imijyone buterere mu gisagara cya bujumbura kugira ngo ikugwemwo ibintu bifise akamaro bisigurwa na Nobel Manirakiza mwishe muri kaminuza nderabigisha NS akaba n'umushakashatsi mu bijyanye n'ibidukikije uvuga intambwe ya mbere ni guhera aho iyo micafu yegeranirizwa hariya aho iva haba mu masoko mu mihana ayitandukanya bivanye n'ubwoko bwayo hanyuma ubwoko bumwe bwose bugaca bujanwa mu nzira yo kugira ngo buhingurwe buvemwo ibishobora kugira akamaro aha turavuga nk'ibintu bibora bishobora kuvamwo umwavu mwiza ibitabona nabyo bikagenda bakabijyana bakabihingura ibyo nabyo biba biteje ingorane nk'ibyo by'ubumara bigaheza biga tunganywa neza kugira ngo bivanweho atangaruka biteje amagara y'abantu imicafu ibora irashobora kuvamwo ifumbire ku buryo bugenzuwe neza amaplastike ibirahuri bigasubira guhingurwa ariko imicafu iteje akaga nk'imiti cyangwa y'amavuriro ikwiye kujanwa mu mirongo yihariye aho ikurikiranwa neza rero bigabanya cyane umwanda n'ingaruka ku magara y'abantu uyu muhinga mu idukikije asigura kandi ko imicafu ibora ishobora guhingurwamwo amakara atavuye mu biti ishobora kandi guhingurwamwo umwuka ufasha mu guteka ugahingurwamwo kandi umwuka ufasha mu gucana amatara nk'uko abandanya bisigura ivyigwa tumaze gukora twasanze mu bisigarira vy'imicafu iboneka ngaha mu gisagara ca bujumbura ibibora nk'akarorero bishobora kuja ku rugezo rw- rw'ibice mirongo irindwi kw'ijana rero murumva ko ari vyinshi cane ivyo rero nk'iyo micafu ibora ushobora kuyikoramwo amakara eh, asanzwe a- atavuye mu biti hanyuma ayo bakayakoresha mu gukinjika mu guteka bigafasha na cane cane mu kubungabunga amashamba y'ibiti dusanzwe dufise ari n'amakeya None iyo micafu irashobora no gukoreshwa mu gukora umwuka wo gutekesha uwo bita biogaze biciye mu buhinga bwa none hanyuma inguvu zivuyemwo zigashobora gukoreshwa mu gukora umuyagankuba cana amatara eka mbere no guteka uyu muhinga mu bijyanye n'ibidukikije ahanura abarundi kubona ko umucafu ushobora kuba ahuva umuyaga nkuba atari ukubonamwo gusa ikibazo nino ngaha amakuru tuba tubateguriye aciye arangirira nshimire mwe mwese mwayateze abiri nshimire alvera hamwe na cedric bamfashe kugira ashobore kuvuga mu nyumve kuri mikoro mwari kumwe na evariste nzi ko banyanka ayandi makuru n'ibindi biganiro biribandanya kuri radiyo isanganiro